iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio indwi no munsi n'umunsi mugiye gushikirizwa ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu ikiganiro muri isanga kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu ntara ya mwaro kirundo na gitega mu gihugu cy'u Burundi haribonekeje indwara y'akaranda k'impene deogi de ruremera mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi amenyesheje ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe n'ako karanda ubushikiranganji arongoye bwaciye bufata ingingo y'uko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemwo ako karanda ijanwa mu zindi ntara z'igihugu eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha impene zabonetse ko zafashwe n'ako karanda basaba ko zoca zicwa zigahambwa uno munsi twumvise ko no mu ntara ya muramvya iyo ndwara imaze gushikayo bamwe baribaza byinshi kuri iyo ndwara yateye ibitungwa yoba mbega yandukira abantu hoba hariko hakorwa iki mu gukingira ibindi bitungwa ntivyandure ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga mu kanya mwese mugume ku maradiyo yanyu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuva mu ntango z'uku kwezi z'ukwezi kwa mbere guheze k'uyu mwaka mu ntara za mwaro kirundo na gitega mu gihugu cy'u burundi haribonekeje indwara y'akaranda k'impene deogide ruremera umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe n'ako karanda ubushikiranganji arongoye bwaciye bufata ingingo y'uko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemwo ako karanda ijanwa mu zindi ntara z'igihugu eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha impene zibonetse ko zafashwe n'ako karanda basaba ko zoca zicwa zigahambwa ingingo ubushikiranganji bwasohoye ku wa cumi na kabiri z'uku kwezi kwa mbere guheze ya yugara amasoko yose yahora adandarizwamwo impene muri izo ntara zatewe karanga uno munsi twumvise ko no mu ntara ya muramvya iyo ndwara imaze gushikayo reka dutege amatwi inkuru mugenzi wacu diane ndonse yakurikiranye kuri iki kibazo muri iyo ntara
impene zitatu n'intama imwe nibyo bitungwa bimaze gupfa mu matariki ya cumi na zitanu z'ukwezi guheze mu ntara ya muramvya bihitanywe n'indwara y'akaranda imaze iminsi yibonekeje mu ntara ya mwaro kirundo na gitega ku bw'ibyo urongoye ubworozi muri iyo ntara nkoribigawa janvier avuga ko haciye hafatwa ingingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa kugira ngo ntivyandukizanye ivyo bigaca mu kudasubira kuzishora ku isoko hamwe no guhagarika urudandazwa rwazo ku bazibaga mu bunywero hamaze kuboneka ibimenyetso by'ibitungwa bishika kuri bine iyo ngwara ibigaragara yuko yamaze kuza mu ntara twaciye twandikira abajejwe kurongora intara ariwe guverineri twamwandikira yuko ingingo zitegereza gufatwa hanyuma kugira izo ngingo nazo azishikirize ba musitanteri kugira ba musitanteri bace nabo babona kuzikwirikiza igihe tubujije yuko zija ku masoko urumva no kubaga muri uwo mwanya bica bibanza bigahagarara kubera naho nyene abantu bariko bariko barabikora ko bakaja gusubira guhura n'ibindi bitungwa barashobora guca banduza ivyo bindi bitungwa nubwo biruko bishoboka ko ingingo itarakwiragizwa mu banyagihugu aha ni muri bumwe mu bunywero bwo ku mugwa mukuru wa komine rutegama impene zibaze usanga zimanitse ku bunywero abantu bazihereza na rijya ku ibarabara rica kw'ingenzi nyinshi uyu mudandaza avuga ko batosiba kuzibaga na cyane cyane ko yivugira ko iyo ndwara yafashe ibitungwa itarahashika ahanini ingenzi zirahita urabona ko ari no kwibarabara bose iyo baciye ngaha bahagarara ngaha bagafata agacupa bagafata n'agakanyama ariko rero ntibababujije mwe kuzibaga urumva tubaga izo ngaho iwacu gusa nta ku isoko tuja kuzihiga tubaga mu zo dutunze kuko aha iwacu nta ndwara irahashika indongozi za komine rutegama zivuga ko itegeko ryatanzwe ryo kudasubira kubaga ibyo bitungwa na cyane cyane ko bitaba byapimwe igisigaye ari ugucungera ko iri tegeko rikurikizwa ariko ku ruhande rw'abihereza inyama z'impene bamwe baramaze kumenya ko ingingo yashinzwe yo kutazibaga uyu ni umwe avuga ko amagara yabo atagiye koroherwa iyo umuntu afunguye akanyama agira amagara meza kugera ubuye kubona ubuye bisa n'ibiriko birimibwa ibintu byo gufungura nk'igitungwa cy'impene turabona ko abanyagihugu tuhahombera abandi nabo babona ingaruka mbi iri mu kutaronka amafaranga yo kwikenura uyu n'uwundi avuga ko atoroherwa mu kuronka amafaranga y'ishure y'abana kuko ivyo bitungwa bitagishoka mu isoko aho tuburiye ako kahene atagigashobora baguma badutera abana mu ntege ku mahera y'ishure uruhombo ruribonekeza no muri komine ya rutegama ahasanzwe hari isoko yavyo yo kwibuye banza ubwenge merance icegera cy'umunyamabanga wa komine rutegama avuga ko bagira uruhombo rw'ibice bitanu ku ijana by'amafaranga bahora binjiza ku munsi ubu nyagahombo karibu mu ikomine kuko turabona neza ko duhomba nk'ibihumbi biba byaba ibihumbi amajyana ane ni ukuvuga ko haguze nk'impene nk'amajyana atatu na mirongo ibiri hacaho ibihumbi atatu n'ibiri byinjira hama ibyo ntibishobora kwinjira hama ibijyanye n'uko kubagwa ku isoko impene cyangwa zishorerwa ku bunye nta mpene n'imwe ibagwa kuva itangazo rivuzwe zimaze kuba zitabazwe burya abantu bajya mu kabare nk'ahantu hari ububare usanga ubunye baragabanutse kuko bagenda bakurikirana hari ako kanyama ukajya usanga rero no tagisi twatoza ku nzoga ziba zadandajwe nayo nyine ikigenda igabanuka ari nacyo gituma mbona ko ubu komine irafise uruhombo rungana nk'ibice bitanu ku ijana by'amahera ahora yinjira ku bw'ibyo abanyagihugu basaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukora ibishoboka iyo ndwara igatuzwa mu minsi ya vuba tukibutsa ko iyo ndwara yatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa cumi na kabiri mwaka uheze mu ntara zitatu gusa z'igihugu iyi ntara ya muramvya ikaba ije yiyongera mu zafatiwe ingingo kugeza ubu akaba atawuzi ryari iyo ngingo izoba yarangiye kugira abanyagihugu batezurirwe ku ngingo zafashwe bavuga ko zibasubiza inyuma mu by'ubutunzi mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika harakoze cyane mugenzi wacu diane ndonse mu ntara ya muramvya kuri iyo nkuru bamwe rero baribaza byinshi kuri iyi ndwara yateye ibitungwa yoba yandukira abantu yoba hoba hari ko hakorwa iki mu kurinda ibindi bitungwa bitarandura ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro kireke magara abantu c'uyu munsi twatumiye desire ntakerutimana mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa twakira umutumire mwaramutse neza mushinga ntahe ntakerutimana mwaramutse neza mm, turabashimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo gisa n'igitera ciyongera hirya no hino mu gihugu turumvise ko imuramvya naho nyene basa n'ababonye yuko ico kibazo gihari mu ntara yabo uwo banza ukatubwira nk'abataramenya iyi ndwara iyo ari yo iteye ite iriko irafata impene mu gihugu
murakoze cyane kuba mwampamagaye n'ikiganiro cy'ibyo bya amerika kugira ngo dufashanye gutanga umuco ku bijyanye n'iyi ndwara iyi ndwara rero iri mu gihugu bayita indwara y'akaranda k'ibitungwa mu kinyamazuru bakaba bayita pesibititiri nyina iyo ndwara rero ahanini ifata ibitungwa bito bito byuza impene n'intama nta bindi bitungwa bifata mu bisanzwe iyo ndwara indwara yandukira cyane ikaba ahanini irangwa n'ibimenyetso by'uko usanga igitungwa cyafashwe kiratanga ubwa mbere kigahinda amaso uguriye mu jisho ukabona ko hahishiriye harungurije hanyuma mu nyuma haraba ngo ibintu byo kuzana amarira yoroshe ariko mu nyuma ayo marira agahava avamo ibintu bishaka gusa n'amashirashira mbere biranashika ugasanga ijisho ragiyemo igiharage ibyo bita kirafite akantu kera gatuma n'ijisho rihuma ikindi kiranga icyo gitungwa ni uko usanga mu mazuru ndetse no mu kanwa haza ibyo bintu nyine ugasanga hazamwo eh, ibiseruseru eh, bishaka gusa eh, n'amashirashira ariko atari amashira nyezina rero uranasanga kandi igitungwa cy'iyi hari igihe bishika ugasanga cyabaye nk'ikizimba umutwe ugasanga rimwe na rimwe kirakorora Eh, mu bitungwa byinshi rero byafashwe urasa hara- eh, irana ira- eh, kuta icyo twita kuta ni igihari mu faransa ugasanga ibintu byihuta ni ibintu bishaka kunuka cyane Eh, rero iyo ngwara nk'uko nabivuze irandukira cyane rwose aho ishitse usanga ibitungwa bifatwa ari byinshi ndetse no kwica ibitungwa irabyica kenshi igitungwa gifashe usanga kimara nk'imiti icumi cumi n'itanu igakibishika ngo kirenze indwi zibiri kitarapfa Eh, ego cyane iyo ndwara rero twebwe twayi ahantu ha- hakuru hakomeye cyane ni mu ntara ya gitega aho ikaba yarafashe amakomine ya gitega na rusange bugendana na mutaho ariko kandi twarayibonye mu ntara ya kirundo na cyane cyane muri komine busoni no muri mwaro muri komine busoro na komine nyabihanga eh, naho mu kanya bambwiye ko hariho iyindi komine ishobora kuba yafashwe ariko eh, ntituragenda ngo dufate ibipimo dusuzume turabe ko by'ukuri eh, byoba ari byo baraniteka kandi ko iyo ndwara yoba yashitse umurambi ariko umurambi gushika uyu masaha biragaragara ko atangurane nyezina zihari mugabo eh, duhanura aborozi ko eh, baba abari mu ntara zegereye cyane cyane izo ntara zafashwe turabahanura cyane ko eh, boguma barikanuye kugira ngo babone ibimenyetso bidasanzwe ku bitungwa by'ihene ku bitungwa by'intama bace babimenyesha abajejwe ubworozi muri detaye babimenyeshe abajejwe eh, intwaro bikanatwebwe banabitumenyeshe kugira ngo ingingo zibereye zifatwe ni ibyo muri rusange novuga ku bijyanye n'indwara y'akaranda k'ihene bita pesiesi kirimina Mm. murakoze cyane muravuze ko iyi ndwara ari indwara ihambaye cyane nk'uko umushikiranganji mu bushikiranganji murongoye yavuze yuko hamaze gupfa nk'impene zishika ku bihumbi bitatu none umuntu yihweje canke akubise amaso inyuma vyagenze gute bitungwa vyatewe gute n'iyi ndwara
bon ibigene byateye by'ukuri biragoye kuvuga neza ibindi bintu byagenze murabona iyo indwara y'akaranda yadutse eh, hari igihe kumbure umuntu atamenya n'ibyo yazananye ariko ikintu nyamukuru novuga ni uko mu gihugu twaratewe dutegerezwa gufata ingingo zibereye gufata ingendo zibereye kugira ngo dukingire ibitura byacu indwara ntigume irandagata ngo kumbure ukaba usanga uruhombo rwayo rwinshi cyane banabamenyesha ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi eh, igitungwa cy'impene cyane cyane intama nizo zoroye cyane ni igitungwa ni uvuga ko ari nka banki y'umunyagihugu kubera ko usanga mu misozi ruguru atama banki ariyo umunyagihugu aronse udufaranga ashobora akagatungwa akakorora akakaragira iyo hagize nk'ibibazo agira byaba ibibazo bijyanye no kubivuza byaba ibibazo bijyanye no kujyana abana kwa muganga byaba ikibazo iki na kiriya gishikiye urugo n'umuryango kenshi uca usanga umuntu aje yikora kwako gatungwa akakagurisha akaba aronse amahera urumva rero eh, hadafashwe iyo abantu tutazifashe nka nkama impanuro bariko baratanga kugira ngo dukingire ibikorwa byacu murumva ko urugombo rwoba runini cyane mu butunzi bw'igihugu eka ndetse no mu butunzi bw'imiryango igikuru rero jewe mvuga ni uko eh, two- twomera amagabo tukumviriza impanuro abagezwe intwaro n'abageze iby'uburimyi n'ubworozi bariko baratanga ku bijyanye n'ingingo zafashwe kugira ngo dukingire ntihave irandagata mu gihugu kandi ndashimira cyane mbere bibonerweho abenegihugu bo mu izi ntara reka mbere n'abahandi kuko ubu bafashe nka nkama ingingo zafashwe n'ubushikiranganji dusanzwe dutwagwamwo kuko iyo bitagenda uko uriko uraraba ingene ikiza ki- kimeze n'ingene kirandagata n'ingene iyo migera y'indwara isanzwe eh, irandagata ni ukuri ibintu byari kugenda nabi gusumba rero nicyo gituma basaba ko bobandanya eh, ba bagira ibishoboka byose bakumvira izo mpanuro kuko no mu bushikiranganzi nyakubahwa umushikiranganzi asanzwe turongoye icyo kibazo yaragifashe nka nkama ndetse n'ejo ku munsi w'ejo yaranagirishije ikiganiro abo abasanzwe bakorana n'umushikiranganzi mu bijyanye n'iterambere ry'uburimyi n'ubworozi mu byo yabashikirije iki kibazo cyarimo rero ni ukuri twicaye ibikorwa biri birakorwa kugira ngo turandurane n'imicukiza itaramatandagara
murakoze cyane mwavuze ko iyi ndwara ifata ahanini impene n'intama gusa bamwe baribaza bati none abantu bobo ko bafite amakenga bobo boyandura cyane ni neza na neza nk'uko mubivuze impene n'intama gusa
murakoze cyane mu bisanzwe hariho indwara nyinshi z'ibitungwa ushobora gusanga zishobora kuva ku bitungwa zitandukana abantu ndetse hariho n'iziva ku bantu zikandukira n'ibitungwa izo ndwara mu gifaransa bazitanga na mazonose rero tugira amahirwe iyi ndwara yateye ihene n'intama ibitetse bipfutse inyina si indwara mu bisanzwe ishobora kwandukira umwenegihugu ntiva ku bantu rero ngo yandukire ibitungwa ariko impanuro ukunda guha abantu yaba indwara yandukira abantu yaba itabandukira turahanura cyane abenegihugu ko mu bijyanye n'amagara yabo ko atari byiza ko umwenegihugu yofungura igitungwa cyifishije kuko iyo igitungwa gifite kigapfa kikifije naho kiraciswe n'isanganya gikubiswe n'inkuba kigonzwe n'imodoka cishwe n'indwara cyane ikindi kintu cyose cyamaze kuyicisha kirazira ko umwenegihugu agifungura icyo ni icya mbere icya kabiri nacyo ni uko mu bintu bishobora gutuma indwara irandagata inyama zirimo iyo rero babazi ibitungwa usanga cyane cyane mu mahaha mu nzogi eka mbere no mu bindi bihimba imigera y'indwara irimo rero iyo umuntu asumye ako kanyama akagenda kugafungura iwe yiwe aba ajyanye kwanduza ibitungwa biri mu mubiri wiwe rero ntihagire abantu ku mbuga bagira ubwoba ngo bagiye gupfa cyangwa bagiye kugira ibibazo bijyanye n'amagara kubera icyo kiga cy'indwara ariko ndabisubiyemo abenegihugu birinde gufungura igitungwa cyifishije n'igitungwa kirwaye bahamagare muganga agisuzume hama barabe ko ibintu bikomeye abone kugira abenegihugu kugira ngo bagifungure rero kwirinda cyane ibintu bijyanye n'amabagiro kuko ubwa mbere bishobora guca guciragiza indwara hose mugabo abenegihugu bareme ntibagiye kugira ibibazo by'amagara ariko bame bibuka ko iminsi yose umuntu yofungura igitungwa yamaze guca mu minwe ya muganga w'ibitungwa yasuzumye neza akabona ko atangaruka mbi ishobora kugira ku magara yiwe murakoze cyane rwose radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ni mu gihe kuva mu ntango z'uku kwezi kwa mbere guheze k'uyu mwaka mu ntara ya mwaro kirundo na gitega hamwe n'uno munsi twumvise na muramvya mu gihugu cy'u burundi hibonekeje indwara y'akaranda k'impene n'intama deogide ruremera mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe n'ako karanda ubushikiranganje arongoye bwaciye bufata ingingo y'uko hatampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara ijya mu yindi intara cyane cyane zafashwe n'ako karanda bagasaba yuko kandi no kutazisohora ngo zive mu ruhongore ngo zije kurisha impene zibonetse ko zafashwe n'ako karanda cyangwa intama basaba ko zicwa zigahambwa nk'uko twabivuze rero ku murongo turi kumwe n'umushingantahe mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi desire ntakirutimana hajejwe ikigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa ariko aragerageza kudufasha kumva ibindi kuri iyi ndwara yateye reka tujye rero ku murongo wa telefone twakire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika bafise ibibazo n'ibyiyumviro nabo nyine bashobora kubishikiriza duhere ku witwa pascal amahoro neza pascal
amahoro cyane urahora akomeye
rero turashima imana ni byiza uduhamagaye uri hehe pascal ndi bujumbura muri rohero ikibazo
yego twari ko twumva ibyerekeye indwara yafashe ibitungwa yego vema birababaje ariko neza na neza yavuze yuko iyo ndwara idashobora gufata umuntu ariko ifata ibitungwa bito bito iwuza mbo igitungwa cuza sinzi ko ingurube zoba zirimwo mwoshobora kuca mutubariza uwo mutumire ko n'ingurube zoshobora gufatwa kuri ico kintu mbo ikindi naco hari aho usanga impene kuva kera na rindi zamye zuta muranyumva hama zikongera zikagwara n'amaso buke buke mugabo zikazana ibintu by'ibishirashira bakavuga yuko amaso agaheza akandukira hari zitaheza ngo zute sinzi rero yuko ico gihe zoba zari ya ngwara nahone iyo ngwara yarandukira mugabo sinzi yuko ariyo yiyo oyi twagira tubasabe rero kugira mu dutomborere neza ko iyo ngwara ariyo yoba ari imwe ya kera nuko ari nshasha yoba yadutse mu ubu vuba murakoze murakoze cyane reka tubanze twakire n'uwitwa niyukuri mbere y'uko akwishyura niyukuri uratwumva
ndabumva Mm, amahoro neza duhamagaye uri hehe mahoro ndabahamagaye ndi bujumbura mu gisagara duga ku ijambo
ego nanje nako ndumviriza ibyo bijyanye n'izo mpene zafashwe n'indwara y'akaranda k'impene numva ari indwara idasanzwe inobwa igoye kubera ko yara- yaranarigise n'impene nyinshi zarapfuye nk'uko twagiye turabyumva none ko numva n'izindi ntara zihaye zifatwa ubwa mbere urumva za- ni- za- zaba byahereye mu ntara imwe cyangwa zibiri ariko ubu ubu tugeze ku ntara zitari nke ziko zirafata nta kuntu nta kuntu none ko ibitungwa biza birava mu ntara bijya mu yindi kandi n'ubwa mbere imbere y'uko bayimenya iyo ndwara byagiye biragendagenda nta kuntu iyo ngingo yofatwa ku rwego rw'igihugu ibitungwa nk'imi- iz'impene bikaba bira- barabangiriye kubibaga cyangwa kubitwara kubera ko ushobora gusanga no mu zindi ntara byara- iyo ndwara yaramaze gushikayo hasigaye ko yibonekeza gusa kuko impaka ngo iyo ndwara iba yaramaze kuyibonekeza irashobora kuba irimo izo mpene umugera uri iyo mugabo utaraje habona ugaca usanga ibitungwa byinshi bigenda byaranduye hanyuma kumbura ukazasanga iyo ndwara irika irarandagata mu- mu ntara zose ibitungwa bitari bike birahagira ingorane cyangwa kumbure nimba hari uburyo bwo gupima nta kuntu boraba bakabikora hakiri kare kuko iyo ngingo hamwe yomara umwanya munini n'igihombo kinini cyane ku bantu basanzwe batunzwe no kudandaza inyama cyangwa wanashaka batunzwe n'ubworozi muri rusange nta kuntu bokora ibipimo n'ingoga bishobotse bakarondera n'umuti wo kuvura kugira ngo ibintu bisubire nk'uko byahora murakoze murakoze cyane niyukuri Eh, mushinga nahe ntakirutimana urumva pascal eh, nubwo bari bavuze ko ari impene gusa n'intama yabajije neza na neza ati ingurube zozo ntizoba zarashikiriwe arabaza ati impene eh, zarigeze kuza ziragwara muri kahise ingwara isa n'iyo bari nshasha canka ni yayindi nyene kuri pascal
yego murakoze cyane Eh, icyo nabwira pascal ni uko eh, iyi ndwara ari indwara eh, idafata eh, igitungwa cy'ingurube igitungwa cy'ingurube ntigifatwa n'iyo ndwara rero bishitse ku mbure akabona hariho ibibazo eh, by'ibitungwa by'ingurube bishobora kuba ari iyindi ndwara mugabo ntiyoba ari akakaranda twise ppr peti de pitirina rero ingurube ntizifatwa ariko icyo namubwira ni uko ingurube na zone zifite indwara zazo zindi bifite ku mbuga akaduka akabona hariho ikibazo rusange cy'amagara y'ibitungwa ariko arafata igitungwa gica nk'ikiriya yo kwegera abaganga b'ibitungwa akegera abo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara kumbure bakamuha umuco kumbure na twebwe mbere tukanashika ku- tukaraba ibyo ari byo ariko gushika ubu eh, nomumenyesha ko eh, ibi- igitungwa cy'ingurube indwara kitayiraba kitayifata Eh, nibyo eh, ku bijyanye n'uko ti- hariho indwara zimwe zimwe zahora ziza ibitungwa bikuta bikagwara amaso bikagira ubuherere ku munwa mu kujya kuri iyi ndwara nyine turiko turabona ibyo ni ukuri iyi ndwara uriko urayiraba mu ntango urashobora kuyishyiranya n'izindi ndwara dusanzwe tumenyereye ku bitungwa aha novuga nk'amatovu nk'akuto k'impene n'intama n'izindi ndwara zimwe zimwe usanga zigira rero ubudasa ni ukuntu ari igi- ari indwara aho ishitse usanga yica cyane ni indwara yica cyane kandi niyo dupimye turamenya ati iyi ni indwara yicanye n'iyindi rero mu bisanzwe eh, iyi ndwara twabonye ngaha bubaye ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi dupima iyo ndwara mu bindi bihugu twahora tuyumva tukumva ko iri mu bihugu bimwe bimwe haba mu bihugu bya aziya eka no mu bihugu bitari bike byo muri afurika iyo ndwara iriyo haba muri afurika yo mu buraruko n'ahandi mbere no muri afurika y'epfo no mu bihugu byo muri za afurika y'epfo iriyo yariyo ariko ibya mbere tubonye ikiza gishobora gutwara ibitunga bingana gutya mu gihugu ni ubwa mbere indwara y'akaranda k'impene yadutse mu gihugu ni nshasha rero ku mbuga ntihagire ubona ibimenyetso ngo atabifata mu minurego ntabwire abantu kubera ko ku mbuga iwacu avuga ati twe tubimenyereye impene zubuta tubimenyereye impene zirira amaso zikagwara ni ukuri iyi ndwara irica cyane ihene n'intama iyi ndwara irandukira cyane ihene n'intama kandi ni indwara izana agahombo kanini ku gihugu ni indwara ishobora kuzana agahombo kanini ku borozi nicyo gituma bayibonye boca babimenyesha kugira ngo dufate ingingo zibereye
niyo kuri we yagira ko abaza ati niba hatofatwa ingingo y'uko baba bararetse kubaga impene n'intama kumbure kugira ngo bakingire uko gufatwa cyane nk'uko bivuze ni indwara yandukira cyane rwose kuko biragoye kumenya iyo igitungwa kiba cyaje kiva mu ntara kijya mu yindi ni ikintu kigoye cyane n'ubunye turumva yuko hariho abatari ko barahagarika ingingo yo kuzibaga no kuzigurisha uwo mwishyura gute
yego murakoze iki cyiyumviro ni icyiyumviro cyiza cyane ngenda akunda umuntu nk'uyu avuga ati hasi twohomba hakaba uruhombo runini ku gihugu ati reka nyabura dutume twemera dufate izi ngingo naho ari ingingo zitoroshe ariko n'ingingo zifasha kanini kugira ngo tuzitire rero yari aravuga ati kumbe dufata mu gihugu cyose tugahagarika ko ibitungwa bidashoka ibitungwa bidasubira gutembera n'ibindi n'ibindi ku bijyanye n'ubuhinga twaricaye turaraba ati mbega ikintu cyofasha ni ikintu kuko mu bisanzwe ni restriction de liberite mu bisanzwe purentere generale nicyo ni ukwita kwaka uburenganzira abantu kugira ngo ukize ibintu rusange rero kugira ngo ujye ufata iyo ngingo ni ingingo ifata by'ukuri hakenewe rero twarabyize neza abo mu bushikiranganji barabica hirya no hino barabona ko dubaye turahagarika muri ziga ntara zafashwe gusa twarabonye ko atangorane zohaba izindi ntara zikagumana ubuzima busanzwe nk'uko byahora ariko izo zafashe zikaba arizo tujya twarabonye ko bifasha kugira ngo ntihagire kwandukirana byosubira kubaho ariko rero izindi ntara naho wumva izo ngingo zitafashweyo ingingo yoyo y'uko baguma barikanuye bakaguma bacunze kugira ngo nihagira icyo babonye baca batubwira iri yerekeye igihugu cyose rero baba borozi baba abageze intwaro abageze iby'ubuhinga eka umunyagihugu uwo ari we wese yobona ibitunga bigwaye naho cyoba ari igihuha naho cyoba ari ukwikeka gusa duca tubwira tugasimbirayo tugafata ibipimo kenshi iyo baduhamagaye tukabanguka tukagenda tukaraba hari igihe kenshi bahora badutelefona n'ibyo bigashika tukagenda tugasanga by'ukuri nta ngorane zihari rero ni kuri ingingo muri ziriya ntara zifashwe neza zikubahirizwa nk'uko bitegereje ntihagire igitunga gisubira gushoka ntihagire igitunga gisubira kubagwa ntihagire abasubira kuza baraturutsa izo ngingo zose zigiye zifashwe zikubahirizwa turizeye neza ko icyo kiza kitubandanya kigira mugabo rero izi ni ingingo mfata kibanza uko umwanya uhera niko tugenda buri munsi tugenda turaraba tubega ibintu bimeze gute harashobora rero gufata ingingo nshasha twisunze ingene indwara iriko iratera imbere twisunze kumbure ingene indwara iriko irahera cyane iriko iriyongera uku na kuriya rero ni ibintu dukurikirana ku munsi ku munsi ingingo zirashobora gufatwa cyangwa guhinduka bivanye n'ingene ikiza cy'indwara cyifashe mu gihugu ariko ubu ntiturabona ko birakenerwa ko hofatwa ingingo iraba igihugu cyose yavuze ikintu cyiza cyane kijyanye no gupima yuko umuntu yogira nabimubwiye hagize akantu abo babona bagiye bafite akara umuntu agende apime asuzume ibikoresho biriho ibyangombwa byose biriho kugira ngo dupime tumenye ko ari icyo kiza cy'akaranda k'ihene cyangwa ko ari izindi ndwara
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga turi ko turihweza akaranda k'indwara kateye mu bitungwa by'impene n'intama mu gihugu cy'u Burundi eh, turi kumwe n'umushingantahe Desire Ntakirutimana mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi akaba ajejwe ikigo cy'igihugu cyo gupima indwara z'ibitungwa Ah, reka twakire ku murongo wa telefone abanywanyi b'ijwi rya Amerika turafise Elize Elize uriwe neza
mwiriwe cyane oya ego waduhamagaye duhega Elize
ego kuri uno mwanya ndi mu gisagara cya bujumbura ego rero kuri icyo kintu eh, nari mfite ikintu nagomba nterere ego urabona mm, ndashimyeho ukuntu mbona umenga iki kibazo bariko baracitaho cateye muri izi ntara z'amajya hagati mu gihugu ariko ca- mbona umenga harimo ikibazo kuko eh, urabona eh, ibi bintu byateye mu bitungwa yewe mbona umenga mbega byoba bigize ingufu cyane izo nguvu zo kubigwanya bi- zibonetse kubera oni yemeye kuriha amahera abazogirira abazogirira uruhombo eh, mu- muri iyi ndwara yateye mu bitungwa kuko oni yaremeye yuko izoshumbusha abantu bazogira ikibazo kubera iyo ndwara ishobora kuba yavuye ku, ku mpene eh, zitangwa n'ujya mugambi yo wo wo guha aba- aborozi ibintu by'ibitungwa ego rero nkaca nibaza ati mbega aba- aba bajejwe ubushikiranganji ko je- jewe urabona ubu bushikiranganji bujeje iby'uburimyi n'ubworozi eh, hari indwara yateye eh, amagi no mu nko mu burengero bw'igihugu mu cibitoki na za bubanza hose eh, hari indwara yateye y'ubukoko bita imfunya mu bigori rero rero nagoma nda- ndababaze igituma iyo ndwara imaze imyaka itatu hoho bakoze iki nk'ubushikiranganji uranduza gato kugira iyo mutambutse indwara mwavuze iyo ari yo muyisubiramo
ego harateye indwara y'ubukoko bita imfunya mu bigori ego kandi namwe mukaba musanzwe muri mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nubwo mutari muri iyo domene domene agricole urumva ariko muri mu bushikiranganji bu- bujeje ibyo bintu mbega hoho mwakoze iki ko waheze imyaka irenga ibiri ubwo bukoko bwibasira izi ntara abarimyi nka benshi bagataha atacyo bimbuye hoho mwakoze iki mbega iyi ndwara y'intuze ya- y'ibitungwa yabateye ikibazo yuko eh, abategetsi kuko murabona yuko hariyo ingendo yo gusohokera mu bubare eh, abategetsi yuko muca mugira ikibazo muri izo nyama z'ibyo bitungwa kuko muca mugirwaho ikibazo kubera ho Elise, Elise, ibigori sa- mu sa- kibivuye hanze Elize si abategetsi gusa ni igihugu cyose ki- kiba kifise ikibazo iyo habaye ikibazo nk'iki ariko ndakeka umushinga nawe ntakiruta imana yumvise ikibazo cawe urakoze cyane Elize ni cyane Ego, cyane ku ego, na- bijyanye navuze abategetsi kubera mbona kuri icyo kuri iyo kesitiyo y'imfunya mbega ko hatabayeho alerte nk'iyi Mm.
ndashima ko bariko barabikurikirana ariko nibaze bararaba ntihabe nyagupfa nyagu- cyangwa nyagukira Mm, urakoze cyane Eh, elize yavuze Ego.
cyane cyane ku kuntu iki kibazo yibaza ko kumbure uburyo mufise mwaba mubukura mu mu shirahamwe mpuzamakungu oni kubera ariyo yari yaratanze imfashanyo z'i- z'impene ko ariko byifashe niho muri ko murakora uburyo bwo gukurikiranira hafi iki kibazo
oya oya elize nta mwumvirije ya- yavuganye ku mvura asa nk'uvugana akashavu gatoyi eh, avuga ku bijyanye eh, n'indwara yateye mu bigori akavuga ati kumbure icyo kibazo mwagifashe mu minwe kubera ko kumbure mubona eh, coba gikora ku nyungu y'abategetsi kumbure abana bariye Eh, icyo namubwira elize ni ukuri eh, ikibazo icyo ari cyo cyose gikora ku buzima bw'abarimyi kigakora ku buzima bw'aborozi twebwe eh, mu bushinga bw'uburimyi n'ubworozi dufata ko ataba ari ikibazo cy'umurimyi wenyine kiba ari ikibazo cy'igihugu kuko baba abagendera muri za mercedes baba abagendera mu majipe kugira ngo agire akanyamuneza ni uko aba yafunguye rero ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ikintu cyose kije gishobora guhungabanya uburiri gishobora guhungabanya ubworozi nta kibazo na kimwe kigira gifatwa iminenegwe rero ntabaze yibaza ati kumbure iki cy'imfunya cyarafashe iminenegwe n'ibiki oya siko bimeze kabisa ni ukuri ni ikibazo kitoroshye numumenyesha ko iki kibazo cy'ibi indwara y'ibigori iki kibazo burya cyabaye mu burundi gusa ujye kuraba no mu bihugu bibanyi harabaye by'ukuri ingorane zijyanye n'iki kibazo ababijejwe barabifite ubumenyi icyo namubwira ni uko jewe kumbure ntasanzwe nkora mu bijyanye n'iby'ibiterwa nyezina ariko umwitwarariko wowo w'abajejwe uburimi n'ubworozi ku bijyanye n'ikibazo gica n'ikiriya cyo cyo ndabimenya ndazi neza ntakekeranya ko ikibazo kiri mu bigori ari ikibazo kiraje ishinga abategetsi bagejwe iby'uburimyi ni ukuri iki ni ikibazo na cyone kitafashwe mu miremegwe kandi kiriko kirakorerwa ku kumbiri kugira ngo turabe ko hatoba uruhombo rero nta barundi bagira ivuye hanze byaba ibigori cyangwa ibiki nibaza ko tutari kirenga rero mbere nikundira akagori ko ko ko ngaha mu burundi kuko ari nako karyoshye nako kaba kimbutse kameze neza rero ntihagire kumbure wose wabona agashavu kashagi kariya bazifatwa mineneko ikindi kumbure kitari cyo yavuze yavuze ati iki kibazo ni kubera ko cadutse kubera hariho ababafashe mu mugongo ni ukuri twebwe duhaguruka ku bijyanye n'iki kibazo gushika n'uno munsi ubushikiranganji bw'ubuzingingo zose zimaze gufatwa imigambi yose iriko irafatwa ubushikiranganji nibwo buja imbere bugafata iya mbere mu bijanye no gufasha kugira ngo iki kiza gihagarara rero siniro zifatwa kubera ko hari ishirahamwe canke ririya canke ririya oya ikibazo ico ari cyo cyose utaditse twitegerezwa kuraba ingene turi nyinshi nabivuze mu ntango kumbure no kubera kamibize neza turazi akamaro k'impene mu bene gihugu turazi akamaro k'intama nicyo kimwe n'akamaro k'ibigori cyangwa ibindi biterwa ibibazo byose bifatwa kumwe kandi tukagerageza tugakoresha ingufu zose kugira ngo ibibazo bitorerwe inyishu nta kinshi novuga ku bijyanye n'intungwa z'umuhira wabyo kumbure icyo navuze nuko nsanzwe nk'umuhira cyane mu bijyanye n'indwara z'ibitunga byandukira ndimo epidemonologiste de formation veterinere epidemonologiste
tugarutse gato ku kibazo cyane y'ukuri yari yabajije ku bijyanye no gupima hamwe n'imiti tubwiriye ko kuri icyo kibazo cyarize ku bijyanye no kwitaho iki kibazo imiti yoba ihari y'ibyo bitungwa yoba iri kwiratangwa kugira ngo mukinge ibindi bitungwa ntibigware cyangwa aho bari urucanco rw'iyi ndwara
murakoze cyane kuko icyo ni ikibazo nkoramutima cyane mubajije mu bisanzwe iyi ndwara koko irafite urucanco irashobora gucanca ariko mu bijyanye n'ubuhinga igitunga cyamaze gufatwa ikibazo cy'igicanco kuko hako gifasha gukira kakikoko turagifasha tumera nk'abagitonga ariko mu bitunga bitarafatwa ubushikiranganji buri ko buragerageza uko bishoboye bwose dukubita ibipfunsi hirya no hino kugira ngo turabe ko kumbure mu minsi y'imbere dushobora kuronka imicanco zikwiye yo kugira ngo duhagarike indwara rero ibijyanye n'imicanco turi ko turaraba ingene byotegurwa kandi mu maguru mashya byihuta igihe kigeze tuzobikorera ko n'ubu aya masaha turi mu nama yabyo ejo kuva ejo dahere ku munsi w'ejo twaragize inama n'abantu aba na bariya icyo kibazo kigwa neza kiranonosorwa turi ko turaraba rero kumbure ingene hoboneka uburyo kugira ngo incanco zize kuko n'incanco kuko mu bihugu biva hanze bikenera uburyo n'umwanya kugira ngo zishikire abenegihugu rero icyo kibazo twaragifashe nka nama tukitegereza tukwigiza ishuri hirya no hino murabizi neza ko ikiza cy'indwara gitera umuntu atabyiteguriye rero ikintu giteye igiturumbuka kenshi usanga bigoye kugira mugabo turiko turakorana umwete mwinshi kugira ngo tugire yewe nta karyo ni naho ko gufasha ko gusaba kumbure abashyigikira igihugu abapateneri bo hirya no hino y'uko bodufasha kugira ngo iki kibazo tugikure mu nzira rero indwara irafite ubucanco tuko turajya ku bijyanye n'imiti naho nibyo hariho imiti itufahaza ariko iyo miti ikiza ibitungwa byihuse turashobora gukoresha imiti mugabo kenshi usanga hariho ibitungwa bishobora gupfa n'ibindi usanga bidakunze ko eh, bikira nk'uko nabivuze kumurisi yabivuze mu ntango ni indwara iterwa eh, n'umugera wa virusi bita virusi de de pitirimina rero mu bisanzwe nta bu- nta muti ni izina aho dushobora kuvura bifate nka za tereriyoze umupfube aho dushobora kuvura imigangano n'ibindi tukayivura neza tuzi ko tuzabikoresha imiti ni izina mu bisanzwe nta muti ni izina uhari ku- kuri kuri indwara ya pepite pitirimina hari imiti ipfupfahaza iyo nayo nk'uko nabivuze eh, ntishobora kuvura igitungwa hari ibitungwa bimwe bimwe bike bishobora gukira ariko si byose murakoze cyane tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi b'ijwi rya amerika twakire manuel urakoze kwihangana ikibazo cyangwa icyiyumviro
Mm. Ah, ndagira mbabaze Mm.
Ah, jewe mperereye i kigali mu rwanda Hello?
yego turakumva birumvikana yego
Ah. jewe ndagira mbabaze iyo ndwara y'aka- y'akaranda kibasiye impene mu kinyarwanda ntabwo mbashije kuba nayimenya mudusobanurire iyo ari yo kuko turiho tu- turagendera mu kigari icyo ni ikibazo cya mbere Hello?
yego bandanya Eh, ikiba- ikindi kibazo cya kabiri ese ni izihe ngamba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buri- ban- bariho bafata kugira ngo iyo ndwara byabuza itajabuka mu zindi ntara zigize igihugu cy'u burundi ese igikari cya kabiri ikibazo cya gatatu ese ifite urukingo n'umuti ngo wenda tugire icyizere ko um, uh, wenda iyo- icyo cyorezo mwagihashya murakoze cyane urakoze cyane manuel ikibazo cya gatatu nacyumvise neza Eh, ikibazo cya gatatu kumbure wari wamaze kucyishyura cyerekeye urucanco n'imiti ariko tu- Mhm.
turabigaruka ko ibibazo bya emmanuel mu kanya katwakire na gilbert gilbert uraho urakomeye
turashima Eh, uduhamagaye uri hehe
ni mu rutana ni byiza cyane duga ku ijambo
nshaka kubaza uwo mutumire amashyirahamwe baba bamaze kudodoramwo kugira ngo babafashe bagwanye iyo ndwara yadukiye impene ni- n'ibiterwa ni nkangahe yo barayahe Eh, akabazo kanje karako murakoze cyane murakoze Eh, duhereye kuri emmanuel mushinga nawe ntakirutse imana usubire wibutse abatwumva iyi ndwara nko mu rwanda nko mu rwanda iyi ndwara iteye ite neza na neza koko kumbure ntibari bwayumve mu majambo make cyane ko wari wamaze kuyisigura hama Yego, nari namaze n'ingingo kubivuga eh, ni indwara iterwa n'umugera bita virusi virusi de peste de pitirimina rero iyo ndwara ikaba ari indwara yandukira cyane ikaba ifata ibitungwa bito bito byuza impene izo nazo akaba ari impene n'intama Eh, gushika ubu nta bindi bitungwa nk'ubu by'ubundi bwoko eh, eh, turumva ishobora kwandukira nari nabivuze ko ahanini irangwa n'ibimenyetso ibimenyetso aborozi bashobora kubona n'ingoga hariho ikimenyetso cy'uko usanga eh, mu maso ubwa mbere mu ntango wuguye ijisho ukabona ijisho rirahishiye ijisho hajya ku hakikuje ijisho ugasanga harahishiye hama mu nyuma hakaza amarira yoroshe mu nyuma ayo- ibyo bintu by'ibirahira bikavamo bikaza eh, amarira ashaka kumera nk'u- nk'amashira hakaboneka n'ibindi bintu biza mu mazuru ndetse no mu kanwa by'ibiseru ibyo biseruseru rero usanga na byone bishaka gusa n'amashira ugasanga eh, igitungwa kirakorora ikiza nta kibuze mugabo si ibitungwa byose bikorora eh, hari igihe usanga bimwe bimwe bikorora hanyuma rero ibitungwa bitari bike urashobora gusanga haje akuto hari n'ikindi kimenyetso mbere kumbure ntanavuze imbere ni ikijyanye n'uko ushobora gusanga icyumba gicumbagira kuko usanga hagati y'amano bishobora gushika ugasanga eh, hariyo ibikomere urabona kandi no ku munwa ugasanga haje ko amaherehere ashaka kumera nk'ay- nk'indwara bita amatovu mu kirundi ni indwara ifata impene ugasanga ku munwa hariko amasa- ibintu by'ibi- by'ibiherehere bibabaza mbere bituma igitungwa kidafungura neza rero kenshi igitungwa ni guhagarika gufungura kihagarika gufungura ibyo nari nari mbabi- nari bimubwiye rero ko ari mu rwanda eh, namenye ko ari indwara mu gifaransa mu cyongereza bakunda kwita ngo transboundary animal disease ni ukuvuga ni indwara ishobora gutanukira igihugu ikava mu gihugu ikajya no mu kindi nicyo gituma n'abavandimwe bari hii i kigali nabone oh, bakongereza nabone bakaza bara- bararaba bakarikanirwa ku mbuga ntibahaze batanga barandikiwe rero ingingo zamaze gufatwa nazivuze ni ingingo z'uko twaciye kuko twebwe mu ki- mu burundi iwacu impene ziraturuka ugasanga barazizirika ku mitumba aho ugasanga zizigaye n'izindi mpene nyinshi rero twarabujije ko impene zitoba zishoboka y'uko aborozi zigaburira mu nzu hanyuma harafashwe ingingo y'uko amasoko ashokamwo impene muri ako karere kafashwe abaye arahagarikwa gushika ico kiza tubonye ko gishureshe barafashe ingingo y'uko ibintu vyo kubaga ibitungwa vy'impene n'intama vyoba birahagaritswe n'izindi ngingo zafashwe kugira ngo eh, ikiza c'indwara ikibandanye eh, gikwiragira nico no kwishura Emmanuel kumburigana nabivuze Eh, ico na- navuze kare ni ingene yandukira Eh, ahanini ni indwara yandukira iyo impene zigiye hamwe gukorana ko hajya ibijya bintu byakorokeye ibindi mpene ikaza ikaharisha iyo iriko irakorora na hone igitungwa kirashobora kwandukira navuze ko n'inyama iyo umuntu igitungwa kibazwe kirya nyama ushobora gusanga harimo imigera ishobora guca iyo umuntu igiye ajya amazi barongesheje inyama ukayapesa ahantu izo mpene zikaza ku- kuhatora uca usanga eh, yandikiwe ni indwara rero yandukira eh, bene- muri bene ubwo buryo rero ku by'urushanjo n'imiti nabivuze ko urushanjo ruriho kandi ko atamiti myinshi na ivura iriho ko ari imiti itupa hasa kandi ko n'iyo iyo umuntu ayikoresheje atari ibitunga byose biheza ngo bikire Eh, ni nibyo kumbure ni ukwishyura nyiriberi nawe yabajije ati mbega hari amashyirahamwe muba mumaze kwegera eh, kugira ngo eh, musabe eh, babafashe mu kijyanye ni eh, twaregereye abana bariya kuko murazi eh, akazi ni kazi rumwe kandi iyo ikiza giteye umuntu arasaba abagenzi inshuti n'abagenzi kugira ngo bamufashe eh, kuyirwanya rero hariho amashyirahamwe atari make eh, amaze kwegerwa n'ubushikiranganji busanzwe ntwagwamwo kumbure kino yakubwirayo bose kuko eh, sinojya mugabo icyo nokubwira coco ni uko eh, abadufasha babizi babegereye kandi eh, bemeye ko bagiye kudushigikira mu bijyanye no kurandurana n'ikiza cy'indwara reka mbere na leta y'u Burundi hariho uburyo iriko irarengerana kwegerana kugira ngo eh, dufashe cyane ku ku bijyanye ni- n'iki kiza cy'indwara cyaduteye sinzi ko kumbure nabaye ibibazo byose naba nabyishuye afashe amatiyo nibyo nyine ndumva Eh.
ko emmanuel na gilbert twabishyuye ibibazo byabo urakoze cyane Ku bibazo- ku bijyanye n'uko erizeri yavuze ko eh, ibi bitungwa byaba byaravuye mu mfashanyo ya oni hoba hari ingingo yoba yarahagaritse ibitungwa byinjira biva mu bindi bihugu nk'ubuganda aho bivugwa ko byoba byaravuye
rego n'ibyo eh, hari ingingo mu ngingo zafashwe eh, ibintu byo gukura ibitungwa hanze eh, ibyo twabaye turabihagarika byifata kibanza kuko eh, biragaragara yuko eh, iyo ndwara ishobora kuba yinjiye ivuye hanze y'igihugu nicyo gituma kugira ngo nibaze bazana ibitungwa bihabwe bice byamikiza n'izindi ntara zari zigize zari zigikomeye eh, i- ibyo kuzana ibitungwa bigiye- impene n'intama bigiye hanze y'igihugu eh, byabaye bihagarikwa by'ifata kibanza gushika eh, hafate izindi ngingo Mm. izi ngingo za leta izi ngingo z'ubushikiranganji muba mufise ikiringo zitegekanije kuzomara muri aka kanya
oya ubu ntitwababwira ati kumbure bizomara iminsi ibiri bizomara inzu imwe bizomara ukwezi ariko ikintu cyose ndabijeje ni uko dutegerezwa gukora uko dushoboye kose dukoresha uburyo nyinshi kugira ngo ibi bintu bimare igihe gito gishoboka igihe gito gishoboka tugafata ingingo zose zibereye kugira ngo iki kiza tuki- tugituze mu gihugu hanyuma aba- abenegihugu bagarukirane mu bu- bagaruke mu buzima busanzwe icyo rero nicyo novuga gusa icyo nobasaba ni ukuba barihanganye kuko eh, ni ingingo by'ukuri zodufasha kugira ngo dukingire amatungo y'igihugu dukingire amatungo y'abenegihugu rero nibarindire bihanganye tuzagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibi bintu biriko ingorane ziriko ziri ngaha zimara igihe gito ariko ubuye ntawe ushobora kubabwira ati izohera ejo cyangwa heriya kuko ikiza urabona inyoni kije rimwe na rimwe kugira ngo uvuge ngo kizohera ku munsi munaka usanga bidakunda aho ni kuri bo- bo kwihangana mugabo nihagera tuzamenyesha nta ngorane kandi ndazi ko eh, bigiye kuzo- bizokunda radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga muri kumwe nawe yanitanga ishaka muri studio indwi washington dc aho turi ko turihweza ibijyanye n'akaranda kateye impene n'intama mu gihugu cy'u burundi turi kumwe n'umushingantahe desire ntakirutimana mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi haje- ayoboye ikigo cy'igihugu cyo gupima indwara z'ibitungwa katumira amate mugume ku maradiyo yanyu turagaruka
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
murisanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee bane mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu ntara ya kirundo mwaro gitega eka n'uno munsi twumvise imuramvya mu gihugu cy'u burundi haribonekeje indwara y'akaranda k'impene ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi bwarafashe ingingo zitandukanye kugira ngo bukinge iyi- iki kira- iki- aka karanda kahagarare Ah, ubushikiranganji bwaciye bufata ingingo y'uko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemwo ako karanda hijanwa mu zindi ntara z'igihugu eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha impene zibonetse ko zafashwe n'ako karanda hamwe n'intama basaba ko zoca zicwa zigahambwa ingingo ubushikiranganji bwasohoye ku itariki ya cumi na zibiri z'ukwezi kwa mbere yugara amasoko yose yahora adandarizwamwo impene muri izo ntara zatewe n'akaranda uno munsi nk'uko twabivuze twumvise ko no mu ntara ya muramvya naho nyene iyi ndwara yashitseho aho naba ntihenze ibitungwa nka bitatu byafashwe n'iyo ndwara Ah, turi kumwe n'umushingantahe desire ntakirutimana mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ajejwe ikigo cyo gupima indwara z'ibitungwa ariko aradufasha gutahura neza iki kibazo uko cyifashe mu gihugu yongera atanga n'impanuro ku borozi abagira urudandazwa rw'ibyo bitungwa kugira ngo iyi ndwara ntishobore kujya mu zindi ntara nk'uko twabivuze turiko kandi turaganira n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika ku murongo wa telefone bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro tubibutse nimero muhamagara ko mukabipa tukabahamagara ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo nimero muhamagara ko ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe reka tubandanye twakire abanywanyi ba nyuma tuko turaja ku musozo w'ikiganiro twakire ku murongo muzungu wiriwe neza muzungu halo muzungu muzungu uratwumva halo muzungu ndakeka muzungu telefone iriko iramugora gato ariko mushinga ntahe ntakiruta imana ku byo twaganiriye byinshi Ah, ikindi kintu wowe wifuza gushimika ko in- impanuro nguha haba aborozi haba abafungura inyama z'impene ni nk'iki
yego murakoze cyane Eh, impanuro ya mbere nushyikiriza aborozi eh, ni uko eh, reka mbere n'abayangayanga cyangwa abandi bantu bakora mu bijyanye n'ubuzima bw'ibitungwa ni uko iminsi yose babonye ikintu kita- kibatera amakenga boca banyaruka bakabwira abajejwe eh, icy'ubworozi abagizi b'amagara y'ibitungwa eh, bakabafasha kumenya ibyo ari byo rero navuze ibimenyetso bikuru bikuru by'indwara nusaba ko eh, abenegihugu bose atari abo eh, n'izi ntara gusa eka abenegihugu bo mu zindi ntara zose y'uko boguma baraba hagize icyo babona bagaca baburira ababijejwe Eh, ikindi nacyo novuga ni uko eh, izi ngingo eh, nabyumvise kare hari haravuga ibijyanye n'agahombo gushika ku murongo kuko nahashitse ikiganiro cyamaze gutangura Eh, baguze agahombo haba ku bijyanye n'amatagisi yinjira mu makomine haba ku bijyanye ku mbure n'abandi bantu bashobora kuba bari batunzwe n'umwuga eh, wo kuyanga cyangwa wo gukoresha ibitungwa izi ngingo zafashwe kugira ngo indwara ntibandanye eh, ni ingingo by'ukuri nk'uko babivuze bishobora u- uri kuraraba umengo ziratera agahombo abana bariye ariko by'ukuri ugiye ku- gusesangura neza ukaraba ahubwo ni ingingo ziza zifasha kugira ngo agahombo kagabanuke kuko iki kiza bishyitse kikaguma ki- kirandagata uruhombo twogira urwo ruhombo runini cyane kuko ugiye kuraba akamaro igikorwa gisanzwe gicitse mu muryango ukaraba na- na valere ni ukuvuga igiciro cya buri gitungwa cy'ihene n'intama tuhomba ibintu byinshi rero nasaba ko eh, abantu bose batahura iyi ngingo bakadufasha kugira ngo irandurane n'imizi kuko irandurane n'imizi kuko mu bisanzwe eh, tuzokiza byinshi ibizokira ni byinshi cyane ugereranije n'ibyo kumbure abo ba- umwe muri ashobora kwita ngo ni agahombo
murakoze cyane rwose reka twakire n'uwundi ku murongo wa telefone yohani wiriwe neza
byatagira amahoro y'imana namwe murakoze cyane imana ibazigama imihamire mu biganza byayo amen murakoze Eh, icyo nagira nshikirize Mm.
yerega hajya leta ni umubyeyi iyo nk'icyo kiza cy'indwara yafashe ibitungwa eh, leta igafata ingingo ati nimubangire nimubangire dukore ni byiza cyane inyama turazikunda twese no mu bazikunda ndimo ariko iyo leta ivuze ati nimuhagarike izo nyama indwara yaziteye leta ni umubyeyi leta ni nka kujya ko igihugu iyo gitewe umwansi aho yinjiranye leta ishwa bandikwa kujya gusubiza umwansi yazananye ntibabangire abanyagihugu ntibabangire leta ntiyicaye leta ntiyicaye icyo kizitezwa kukigwanya yego hari n'um- na mwene data yavuze ari bujumbura ati indwara ijyanye n'ipfunya icyo ntusaba leta nayo nyene nigiye nihaguruke urabona ibigori byasubire nk'imyumbati n'iwacu igiterwa cy'imyumbati carahonye Eh, urabona indwara yitwa mozarike yateye imyumbati ibigori rero nibyo byari nk'amavuna nzara uwo mutumira nyakubahwa yiyamira mu biganza by'imana nakora uko ashoboye ari mu bushikiranganji ari ahantu ijwi rishika barondera imiti kuko inzu- igitero gifatiye ku nzara umunyagihugu aca ahahonera Murakoze cyane.
nshikirize murakoze imana ikomeze ibazigama mu ijwi rya amerika turabashimiye cyane yohani Eh, tugenda dusozera ikiganiro mu masegonda make ku cyiyumviro cya yohani mushinga ntahe desire na kirutimana
icyumviro cya yohani nta kintu kinini cyane kivuga ko atari gushima ukenguruka ko eh, hariho eh, abenegihugu bariko baratahura yuko izi ngingo leta yafashe ari ingingo nziza zizodufata kugira zizodufasha kugira ngo ibintu bije mu buryo eh, ni ukukengurukira cyane no gufa- no gusaba abenegihugu bo kwinjira mu leta n'umubyeyi leta ifata ingingo kugira ngo abanyagihugu bose boroherwe kugira ngo ibintu bigende neza ibintu bije mu buryo rero ndamushimiye cyane nkaba nosaba ko eh, n'abandi bene igihugu bokumva eh, ibintu kumwe tukabyumva kumwe Eh, yagarutse nabone ku bijyanye na za mozayike murabona ko yanyibukije ikintu gikomeye cyane ku mozayike yarateye leta yarakubita igipfutsi hirya no hino iragerageza ibishoboka byose irazana ibikoti byiza Murakoze no ku bigori rero nibaza ko bizogenda uko nyine ibintu byiza bikozwe murakoze cyane rwose mushinga nawe nakarutse imana kanya katubanye gato murakoze mwe mwese mwaduteze amatwi mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ndashimiye inosa kimeni yadufashije kwegeranya kino kiganiro mugire umunsi mwiza mwese
ijwi ry'amerika